iyi mwumva ni ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana nije ndongoye ibiganiro uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhera saa kumi na zibiri twabateguriye umuziki tubaye turabaha ikaze dutangura ibiganiro by'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza na hozine munezero amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere ku mugabane w'uburayi rozine intumwa idasanzwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu runani rwo kurwanya leta ya kisilamu brett mcgurk yatangaje kuri uyu wa gatanu yuko umugwi uri kuratera uhera yavuze ko leta ya kisilamu yatakaje ibice mirongo itanu ku ijana by'aho bari barigaruriye mu gihugu cya iraq ha- harimwo n'igice cy'umupaka wa turukiya magake yabwiye abamenyeshamakuru bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ko abo bagwanyi batakaje ibyizigiro ibyo ngo bibonekera cyane mu masanamu yabo aho abarongozi babo baboneka bariko barica abagwanyi ku bibuga by'ingwano bakongera bagasaba abanywanyi bashasha kwinjira muri uyo muhari amasanamu akerekana kandi ko benshi bataye urugamba bagahunga Bamu- bam- bamuhagije ku vyerekeye umukuru wa leta ya kisilamu abubakar ali bagdadi Magage yavuze ko atagituma atokwemeza ko uyu mugabo atakiriho na rijya ataraseruka ahabona kuva mu mpera z'umwaka uheze Bagdadi akaba, yak- akaba kandi atanaserutse, atanaserutse ngo yifurize amafungo meza um- abanywanyi biwe kuba uyu mugabo ataja ahabona ngo bigaragaza ko uyu muhari watakaje inguvu ujejwe umutekano wo hagati mu gihugu mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika michael mccall aka, akaba yasohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko nubwo ibiro by'umukuru w'igihugu Barack Obama ibiriko biragerageza kwerekana ko abo bagwanyi batakigira ingufu wewe ngo abona ko batera biyongera intumwa y'umukuru w'igihugu Magag ya- aremeza ko hakiri byinshi byo gukora ku munsi wa kabiri Perezida Obama akaba ategekanya kugira inama n'abahanuzi bakuru mu, mu by'umutekano bakazorabira hamwe ibijanye no kugara ibigega by'uwo mugwi urukiko muri leta zunze ubumwe za amerika rwahanishije umunyamerika ufite inkomoko muri siriya igihano cyo gufungwa imyaka ibiri azira guha ibikoresho bya gisirikare intagondwa zirwanya ubutegetsi bwa perezida bashar al assad mu kwezi kwa mbere amin al barudi yemeye ibyaha aregwa byo guca ukubiri n'amategeko abuza igurishwa ry'ibikoresho bikorewe muri amerika kuri siriya urukiko mu mujyi wa washington dc rwamukatiye igihano cyo gufungwa amezi mirongo itatu n'abiri barudi yemereye urukiko ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu baguriye izo ntagondwa ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro n'ibindi bikenerwa mu ntambara mu gihugu ca Peru Keiko Fujimori asanzwe atavuga rumwe na leta yemeye kuri uyu wa gatanu ko yatsinzwe mu matora y'ihiganwa ry'umukuru w'igihugu uyo mukenyezi yavuze ko azokubahiriza ibyavuye mu matora gushika kuri uyu wa gatanu akaba atari bwemera ibyavuye muri ayo matora inyuma yaho atsinzwe ku manota mirongo itanu n'igice kimwe ku ijana ya Pedro Kuzki, Kuzi, Kuzinski yahoze akorera banki y'isi kuri mirongo ine n'icenda n'ibice icenda ku ijana vyiwe loni ali umufasha wa nyakwigendera muhammad ali na bill clinton wigeze kuyobora leta zunze ubumwe za amerika ni bamwe mu bashimagije ubutwari bwa ali wabaye igihangange mu mukino w'iteramakofi mu mihango yo kumuherekeza bwa nyuma mu mujyi wa louisville uri muri leta ya kentucky uwo muhango wabereye ku kibuga cy'imikino wari witabiriwe n'abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu hari n'abandi ibihumbi n'ibihumbi baririmbaga izina rya ali ku mihanda ubwo isanduka ya ali yanyuzwaga mu mujyi wa louisville avukamo umufasha wa nyakwigendera yasobanuye urukundo umugabo we yari afitiye idini ya isilamu loni yavuze ko muhammad ali yifuje ko imihango yo kumuherekeza yaba umwanya wo kwibutsa amahame y'ubworoherane no guharanira guca akarengane muhammad ali yitabye imana ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize afite imyaka mirongo irindwi n'ine abari baherekeje isanduku irimwo umubiri wa ali barimo ibihangange mu mukino w'iteramakofi nka Lennox Lewis na Mike Tyson ndetse na Will Smith umukinnyi wa sinema ikipe y'igihugu y'ubufaransa yatsinze umukino wo gufungura imikino ya nyuma y'igikombe cya cumi na gatanu cy'uburayi mu mupira w'amaguru bita ero ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yatangiye kuri uyu wa gatanu i paris mu bufaransa igitego cy'umukinnyi dimitri payet ku munota wa mirongo inani n'icyenda nicyo cyahaye intsinzi y'ibitego biri kuri kimwe mu mukino wayihuje na rumaniya umufaransa olivier giroud niwe watsinze igitego cya mbere cy'ubufaransa ku munota wa mirongo itanu na karindwi ariko rumaniya iza kucyishyura ku munota wa mirongo irindwi n'umunani kuri penaliti yatsinzwe na Bogdan Stancic ikipe y'ubufaransa ubu niyo iyoboye itsinda a indi mikino yo muri iryo tsinda iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu hagati y'ubusuwisi na albania nanone kuri uyu wa gatandatu mu itsinda b pays de gaulle ira, irahura na slovakia ubwongereza bukine n'uburusiya amakipe yose ari muri irushanwa bwa mbere ni ay'ibihugu makumyabiri na bine kugeza ubu byari ibihugu cumi na bitandatu
turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije waruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika uburuhe ku bagendesha amapikipiki ni imwe mu mvo z'amasanganya akunze kuba mu mabarabara ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms bimenyesha ko ibice mirongo ibiri ku ijana by'amasanganya y'amapikipiki ava ku buruhe bimwe mu bimenyetso byerekana ubwo buruhe akaba ari nko kuribwa mu maso ububabare bwo mu mugongo ku gikanu no ku bitugu hamwe no kwisinzirira ko nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe umutekano wo mu ibarabara mu gihugu cy'ubufaransa kenshi na kenshi ubwo buruhe butegwa no kutaronka akanya gakwiye ko kuruhuka ahandi naho burava ku kugene amabarabara ameze ikirere naco nyene ntigisigara inyuma kuko igihe imvura iriko iragwa uwugendesha igipikipiki aruha cane nk'uko bimenyeshwa n'ubushikira ubushyiranganzi bujejwe ugutwara abantu n'ibintu bwo mu gihugu ca Canada ugufungura nabi nako kuraba intandaro y'uburuhe bw'umurengera aha twavuga nk'iyo ukoresha ipikipiki adafungura ifungurwa zirimo ivyankenerwa vy'umubiri nka sanganyangaburo ntanganguvu hamwe na ndemamubiri nk'uko bimenyeshwa n'igisata gipima ingwara co muri Canada dinakea ukutanywa amazi nayone iraba imvo y'uburuhe aha ni mu gihe umubiri ukenera amazi mu gihe uri kurakora cyane mu gihe utayaronse amazi arakama mu mubiri uri ku kazi agatangura kugoyagoya nk'uko igisata dinakeya cyo muri canada kibandanya kibimenyesha nk'uko mubyumva mu kiganiro cyacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uburuhe ku bagendesha amapikipiki hamwe n'ingaruka ku magara yabo iri jwi mwumva ni rya jewe ara ive iranku kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ntahangwa iri mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira ingaruka z'uburuhe ku bagendesha amapikipiki ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro kuko badafungura bigatuma bakwega indwara nyinshi twaye indwara zo kubura amaraso cyane cyane hajya mu ijoro hagiye uryamye urumva ko umugongo utameze neza no ku bitugu kenshi ukameneka n'umutwe uburuhe burashobora gutuma asaza n'ihama bigatuma apfa n'ingoga adafungura bikwiye arashaka kurwara indwara y'igituntu
haragera igihe iyo warushe byanka kubyuka mu gatondo mu kubyuka ukiganyira umugongo amaguru bikanka yuko ushobora kubyuka nka za saha urubyukira nk'ugendesha ipikipiki iyo asanzwe agendana umugera wa sida diyabete biramutuma aca aremba cyane nyine agasinzikara abana nka jewe nubatse iyo nakoze nkaruha nshyitse muhira shikangwa nk'umuntu nyene yaborewe bidashobora gukunda ko ndangura amahanga y'abubatsi
abagendesha amapikipiki bo kwitaho imibiri yabo mu kurwanya uburuhe bw'umurengera aha ni nko kuruhurira umubiri inyuma y'amasaha abiri bariko barakora ikindi ni ukudafata ibinyobwa vyambiye bari ku kazi nk'uko igisata ca kanada c'abashakashatsi bitaho ibijanye no gufungura inaf co mu gihugu ca kanada kibihanura abagendesha amapikipiki basabwa kandi kutayagendesha igihe bari ku miti ishobora kugira ingaruka ku bwonko bwabo ingaruka ni ukudashobora kubandanya anyonga neza ipikipiki nk'uko bihanurwa n'igisata c'igihugu citaho amagara y'abantu n'ubushakashatsi mu buvuzi inserme co mu gihugu c'ubufaransa kugira ngo twumve neza ibijanye n'uburuhe hamwe n'ingaruka zabwo ku magara y'abagendesha amapikipiki tega amatwi inkuru mugenzanje hayisa liliane inamahoro yadutohoreje mu makaritiye yo mu buraruko bwo mu gisagara ca bujumbura
ugukora kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri z'igitondo gushika igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba ku bagendesha amapikipiki bataruhuka kuratuma bagwaragurika bivuye ku buruhe indwara zifatira mu mugongo mu mafigo no mu mahaha nizo zibabangamira isa akorera ku gituro kiri ku isoko city market batazira kwa siyoni avuga ko yagwaye umugongo akamara amezi abiri mu bitaro bamuvoma amazi abandanya twiganira ko vyavuye ku gukora cane kuko yifuza kugura ipikipiki yiwe bwegu muri rusangi abagendesha amapikipiki ntibakunze kuja kwivuza mu gihe bataremvye ahandi twashitse ni ku gituro c'amapikipiki yo kw'isoko mu kamenge abaho batwiganiye ko umusonga w'uburuhe bama bawukoranya akazi emable ntwaro rusangi twamusanze ariko akora agwaye agira agura umuti umenyerewe kugabanya ububabare parasetamole canke ibuprofene kugira apfufahaza ingwara uko kwivura ni intandaro yo kwama bagwaye malariya iri mu ngwara ibabangamira bivuye ku kudafata neza umuti pasifike ndikumana umwana wo ku gituro cyo ku isoko ryo mu kamenge atubwira uko bimugendera ubu nabaye nk'ikimuga kubera hageze igihe ushobora gucoka nkabura nayo kugura n'ibinini by'ubururu nkashobora kubura nayo kwivuza nkuntaruka kurwara malariya nagiye ku kinini zijya z'intete nguru intete zibiri nizo nanyoye ariko urumva sinafashe na kire kire y'ibinini ni ibihumbi bitanu ya kinini none woyica uyigura iki umutekano muke umaze igihe wibonekeza mu gisagara ca bujumbura watumye abagendesha amapikipiki bafatirwa ingingo yo kudashika hagati mu gisagara bigatuma haba imyidogo myinshi kuko bakorera mu kibanza gito vyongeye bakora umwanya munini ntibaronka amafaranga akwiye yo kwibeshaho ugereranije n'imbere y'ifatwa ry'iyo ngingo aha ni mu gihe ipikipiki yakorera ko abantu babiri ku munsi ari navyo bita gutanga ipike louis habonimana yatwe twiganiye ku isaha zitandatu zagera amaze guca amafaranga angana ibihumbi cumi na bitanu agaca ataha kuruhuka ariko muri kino gihe akorera mu kibanza gito avuga ko akora umunsi wose agatahana nk'ibihumbi bitanu gusa iyi ikaba intambamyi nyamukuru yo gukora bataruhuka nk'uko erize niyo ngabo abitwiganira kuva mu gitondo twiriwe ngaha nyene nta muntu araronka umukiriya ngira murabona ukungene tungana ahinzarira atwishe urabona nk'urya mugenzanje aho yicaye arindiriye naramuhiriye ngo ndamuhe pike nawe sindi bumuhe kubera naje nabuze kubera byosha biduteranya n'umubosi wanje impfu ziva ku masanganya abera mu mabarabara arategwa ahanini n'uburuhe bw'abagendesha amapikipiki umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano opp Nkurikiye aremeza ko mu masanganya menshi abera mu mabarabara ava ku buruhe bw'abagendesha ayo mapikipiki ibintu vyunyugwa nuko abiyunguruza ku mapikipiki batitaho gusuzuma kw'ababunguruza barushe divine ndayishimiye ahora yiyunguruza ku ipikipiki avuga ko bigoye kubonesha amaso kiretse uwugira amwunguruze abimwibwiriye shadrake ntakiruta imana akorera muri komine ntahangwa ariyemerera ko uburuhe bagira mu kazi kabo bubatera impanuka umuntu kurara gisanga bivanye n'uburuhe rero ugasanga twavunaguritse cyangwa ugasanga ni winjiye mu muduga u- bakakugonga kubera yuko uburushe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki utanguwe mu burundi amashyirahamwe atandukanye y'abakora uwo mwuga yaravutse mu ntumbero yo gushigikirana naho biri uko nta shyirahamwe rirashobora kubashigikira mu bijyanye no kwivuza nk'uko abagendesha amapikipiki babitwiganiye ku bw'ivyo ubu barajuragirika ku buryo atabyizigiro bagifise kuri bene ayo mashyirahamwe jean nahayo amaze imyaka umunani agendesha ipikipiki mu gisagara ca bujumbura aratwiganira kuri uko kutavuzwa ndazikwizize mu myaka umunani nta kintu na kimwe ndigera mbona ishyirahamwe ryomarira gusa icyo rigusaba ni ukugusaba wewe ukarikwiriza ibyo bagusaba hari igihe riza rikubwira yuko wowe uzoza urakoteza amafaranga mu ishyirahamwe ariko ayo mafaranga iyo aja hose ntibahereka ku kabankako abubakari minani arongoye imotadeke aremeza ko ishirahamwe arongoye ritarashitsa ivyo ryasezeraniye abanywanyi baryo ntitubavuza nk'uko byatekanwa burya umugambi wo kuvuza abantu si umugambi woroshe ni ibintu bitegurwa hama bigashyirwa mu ngiro ni umugambi dufise ariko wihuta tumenyeshe ko urusansuma rwakozwe na rimwe mu mashyirahamwe y'abagendesha amapikipiki amotabu mu kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane rwasanze mu gisagara ca bujumbura abakora akazi ko kugendesha amapikipiki bagera ku bihumbi bitatu n'amajana abiri
amareta yo kwitaho ibikorwa byo mu mabarabara kugira abagendesha amapikipiki bakore borohewe akarorero ni nko gutunganya neza amabarabara mu gukinga uburuhe n'amasanganya nk'uko ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribihanura byongeye amareta yotunganya amasekeza yo guhimiriza ibijyanye n'amategeko agenga uruja n'uruza rwo mu mabarabara amakuru dukura mu gihugu cya kenya amenyesha ko ayigeze gukorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yagabanije amasanganya amashyirahamwe yigenga nayo yoshigikira amareta mu gutanga inyigisho ku bagendesha ibyuma inyigisho zatanzwe mu gihugu cy'ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ishyirahamwe rcvr ligue contre la violence routière byo muri ico gihugu byarafashije ko umutekano wo mw'ibarabara wiyongera nk'uko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga duha kanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiraniye n'umuhanuzi akaba n'umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano opp 1 pierre nkurikiye opp ampia nkurikiye ndabaramukije nanjye ndabaramukije ni gute mwebwe mumenya uri ko atwara arushe iby'uburuhe biragoye gupima ni naco gituma muri kiriya gitabo c'amategeko atunganywa ivy'uruja n'uruza mu mabarabara nta tegeko rivuga ivyo vy'uko umuntu aba yarushe ariko ara- aranyonga imodoka canke ipikipiki ariko rero vyibonekeje neza bikoko ko uwo muntu yarushe muri ico gihe abajije umutekano baba bari kw'ibarabara barafata ingingo bamufata kibanza bakamukura nko muri iryo barabara kugira ngo ntahava aza gutera izindi ngorane z'umutekano muke vyoba bimaze gushika kw'abajejwe umutekano bababona bagaheza bakabafatira izo ngingo yego harya ziriya nyamiramabi ziba ziri kw'ibarabara jijejwe kuraba umutekano n'uruja n'uruza mu mabarabara baranaraba ukungena umuntu ari- ariko aranyonga iyo modoka canke iyo pikipiki ariko arigenza mw'ibarabara mu bihugu biteye imbere birategekanijwe yuko abagendesha amapikipiki uko amasaha abiri aheze bafata akaruhuko mbe hano iwacu ni ukubera ko iyo ntambwe itarashikwako ko mu mategeko y'uburundi bitanditse ata nta bihari mugabo ivyo biri muri bimwe tubabwira muri rusange ko umuntu anyonga ikintu mw'ibarabara ategerezwa kubikora eh, ataborewe atarushe cane ingingo y'ukudashika mu gisagara hagati ku bagendesha amapikipiki ntimubona ko iri mu bituma bakora bakaruha cane kugira bashobore kwibeshaho iriya ngingo ni ingingo yafashwe n'abajejwe intwaro ni ukuvuga rero ingingo nk'ijya iyo ifashwe irashobora gukugwaho abayifashe baraheza bakaraba bati mbega iyi ngingo ko twari twayifashe na cane cane ko abayifatiwe koko yabagira ingaruka mbi ubu uko ivyo bintu vyari vyatumye eh, ifatwa bitakiriko biraba nta kuntu twoyikuraho ndibaza neza yuko uko bimeze uno munsi nivyakomeza nibaza ko vuba bazosubira bakabonana hama irya ngingo bakayikuraho mbega nta kuntu mu gukinga umutekano mwufata ingingo zitavuna abagendesha amapikipiki vyose bikagenda neza turabona umutekano uno munsi ku munsi ku munsi uteruja imbere twibaza rero ko bizobandanya gutyo n'izo ngingo nkumbure zahohoteye abo bantu zigaheza zigakugwaho ubuzima bugaheza bugasubira kumera uko bwari bumeze opp1 pierre nkurikiye ndabashimiye nanje ndabashimiye
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije tumire amate gato mu kumviriza indirimbo itubwira ko incuti ari amagara twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya amerika kuri mikoro muracari kumwe na jewe alain ive irankunda uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingaruka z'uburuhe ku bagendesha amapikipiki gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu muri aka kanya muganga anita munyana arinjiye muri studio uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa siguro muhawe n'umutumire wacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
mbega muganga ko mfungura rimwe ku munsi kenshi ingorane nzohura nayo mu buzima ni iyahe ko nyonga ipikipiki ufunguye rimwe mwumva ko haragera igihe ukumva yuko ucotse muri iyo pikipiki ushobora kugira ibizunguzungu ugatemba hasi cyangwa ugasanga ntiwitwararitse ivyo uriko urakora mw'ibarabara ugasanga uratumye haba isanganya mbaza ndakwishura
kubera iyo umuntu arushe cyane ari ku kazi ka misi yose ushomenga akazi ariko arakora agakorana ishavu ryinshi biva n'umuntu kuko hari abantu baruha bakaca ahubwo bahora bagatekana bakaca barunda ahantu bokwiyegeka n'abandi usanga kuko harimwo n'ukuntu yiriwe ku munsi murumva yuko ararushe nanoneho usanga ataronse n'ico afungura canke yahuye n'ibindi bitandukanye ishavu rikaca rivyuka
umutwagwa reka mwese
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga ni kubera iki iyo warushe mu gatondo hageze kubyuka mwaga amasaha yo kubyuka uza wumva ata nkokora ufise kumva umubiri wose ukamenga wavunaguritse ni ugutabura yuko umubiri wacu ukeneye hagati y'amasaha umunani canke icenda yo kuruhuka mu ijoro kugira mu gatondo ube waronse inguvu zibereye kugira akazi ugatunganye neza rero ukaba urushe cane hama ukaryama amasaha atatu ane mu gatondo uvyuka umengo uracarushe wosubira no mu gitanda kugira uruhuke neza mbaza ndakwishura
umuntu aguye ntandara arashobora gukora akazi ko gutwara ipikipiki ni vyiza yuko aba yaragiye kuyivuza kandi ari ku miti kandi n'iyo miti akayifata neza araheza rero akayaga n'umuganga wiwe kuri ivyo akora niwe azoheza akamuha uruhusha rw'ukusubira kurangura ico gikorwa nk'ico ariko bitagenze uko akaba ari umuntu ativuza kandi afise inyifato itabereye ni ukuri nohanura yuko atogera aja ku ipikipiki kuko azoba ariko arikwegera kandi agakwegera n'abantu bose bari mw'ibarabara
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
mbega nyakubahwa muganga nko mu gihe ugendesha ipikipiki iyo bishitse akagira isanganya yambaye iry'akasike agakubita umutwe hasi kandi ntakomereke iyo bishitse akabona ntiyakomeretse ntaje kwa muganga burya muri kazoza kiwe nta ngorane bizoheza ngo bimutere muri uko gukubita umutwe hasi arashobora kugenda buhoro buhoro agenda aronona ibice bigize ubwonko hama akavyuka iyindi ndwara ikomeye muri ivyo vyo gukubita umutwe hasi kuko burya irya kasike ubwa mbere nivyo igenewe gukingira umutwe ariko ni nk'uko kuza arawukubita hasi bishobora by'ukuri kumwononera amagara yiwe mbaza ndakwishura
urumva muganga hari igihe uriko uranyonga kenshi ukumva ubabara nko mu mugongo wokora iki kugira ngo ivyo ntibikubeko ni ukuraba iyo pikipiki ukuntu wicara ukuntu uyikoresha ko hari aba bandi uzi ubonye bageze muri ya mabuyebuye bagenda biruka kandi murumva yuko ikigendera cekaceka umugongo nico ca mbere kiza kusinzikara rero ni ugutahura yuko mu gutwara imoto bisaba ubwitonzi bigasaba n'ubwenge kugira ukingire amagara yawe ukingire n'amagara y'uwo uri kuratwara
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara
Reka mwese
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye yatanguye aturamutsa natwe turamuramukije akabandanya baza ati mbega ingora y'umushishito bita esitoma mu gifaransa itegwa n'iki abaza kandi ko ikira muganga anita munyana twishurire uno munywanyi haribonekeza ingwara z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibisere ni ukuvuga ahandi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimererwa nabi kubera umuntu anywa inzoga zirengeje canke bigaterwa n'itabi ikindi kintu rero kikunda kwibonekeza ni kanseri y'umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura umuganga yakwakiriye ntihamenya umuti yoguha iyo hageze ku ngwara ya kanseri bigorana kuyivura kuko umushishito uba wamaze kononekara kandi ata kintu gishobora kuyihindura
turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zigize ico zimufashije nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutso y'abasokuru baho hambere w'uno musi uvuga uti ubumwe butahari buteranywa n'inyama bikubwiye iki kenshi abantu baragendana mugabo rimwe na rimwe ari abagenzi ugasanga akantu gatoya karabateranije bikubwiye iki
nk'abantu bakundanye muga nk'akantu gatonyi gusa karaze kubateranya bikubwiye iki
baba bashatse kuvuga nka kujya turabye abantu barashobora kugendana bakitwa nk'abagenzi kumbure muri bo neza na neza atabugenzi usanga buhari bushitse ku buryo rero hashobora guca akantu gatoya ugaca usanga karabateranije umwe ntasubiriye kuraba uwundi bagaca bacika abasi arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukwirikirana mu kiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingaruka z'uburuhe ku bagendesha amapikipiki nshimiye kayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu kome canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi n'icenda amajana icenda na zitatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikoro yari jewe alain ive irankunda ndabasize ndabifuriza amahoro iwanyu
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonde make ni ukuvuga saa kumi na zibiri